radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mbahaye ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe aho nanone ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho imikino ya basketball africa league uh, mu itsinda rya sahara itangira uyu munsi mu gihugu cya senegal uh, ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'abanyamakuru bagenzi banjye baza kumfasha kugira ngo tuganire kuri uyu mukino tuza kubagezaho uko urimo kuba kuri telefoni kuva i kigali kuri telefoni kuva i kigali ndi kumwe na jean claude munyandinda jean claude munyandinda wiriwe neza
wiriwe neza amakuru yanyu ndizera ko ari
urakoze cyane jean claude munyandinda i dakari nanone turi kumwe na mugenzi wacu aneti mugabo uri muri arena y'i dakari nawe wiriwe neza aneti turakumva ariko harimo urusaku rwinshi cyane gerageza ushakisha ahantu dushobora kukumva neza kuko urusaku ni rwinshi ubu ndumva bisa nkaho bigabanutse ariko jean claude munyandinda twagiye dukorana kenshi cyane muri iyi mikino ya basketball africa league ku nshuro ya gatatu ikipe y'u rwanda nanone igiye guseruka muri iyi mikino mbere na mbere kuri ikipe ya aperi basketball club abantu batayimenyereye cyangwa se batayizi jean claude munyandinda batubwira ko ari ikipe ki
urakoze cyane edi rwema nibyo koko ijwi rya amerika ntabwo ryahwemye kubagezaho iyi mikino ya basketball afurika ligue kuva yatangira muri bibiri na makumyabiri na rimwe iyi ikaba ari inshuro ya kane ikipe ya aperi basketball club igiye guserukira u rwanda muri irushanwa rihuza amakipe ari ku isonga muri afurika muri basketball aha rero twavuga tuti ikipe ya aperi basketball club nibyo koko ni ubwa mbere igiye guseruka ariko ni ikipe ifite ibidini ikipe ifite igihagararo muri basketball yo mu rwanda ni ikipe yashinzwe nyuma gato ya igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane aho rero iyi kipe yagiye igira imbaraga yagiye yigaragaza mu ruhando rwa basketball yo mu rwanda ikaba yaragiye itwara ibikombe bya shampiyona ndetse n'ibikombe by'igihugu niyo kipe ya aperi basketball club ni ikipe y'igisirikare cy'u rwanda nyine ni iya minisiteri y'ingabo z'igihugu ni ikipe y'abasirikare ikipe yagiye yiharira ibikombe mu minsi yashize ariko hagiye hacamo amakipe yagiye azamukana yazamukana impambara harimo nka patire basketball club niyo yaserukiye u rwanda muri bari ku nshuro ya mbere iraza nayo yipimaho yereka ko nayo ari umukeba ushoboka hanyuma haza ikipe ya redi basketball club ikipe nayo y'urwego rw'igihugu rushinzwe ingufu ni ukuvuga ngo rero ubu ikipe ya aperi imbaraga yagaragazaga mu myaka igihe icumi irindwi umunani bigaragara ko ariyo yihariye shampiyona y'u rwanda ubu byagiye bigaragara ko yabonye abakeba ariko igihagararo cy'ikipe ni igihagararo kigihari cyane cyane ko noneho no mu buyobozi bukuru bw'ikipe bavuga bati twebwe hari aho patriote basketball club yageze ubwo yahagariraga u rwanda muri bare ya bibiri na makumyabiri na rimwe hari aho rege yageze ariko twebwe nka apr turashaka gushyiraho intangamugangano tukaba twagarukira nibura ku mukino wa nyuma ayo ni amagambo yivugiwe na eric karisa sarongo umunyamabanga mukuru w'ikipe ya apr basketball club avuga ati uyu mwaka tuve tuje ntabwo tuje dutembera turaza dutunze amakipe muri sahara conference ariko tunazamuke tuzi kigali turebe ko nibura twagera ku mukino wa nyuma bitabaye ibyo ntabwo twaba duserutse neza mu irushanwa rya baredi muri make aperi basketball club ni ikipe ikomeye ni ikipe ku ruhande rw'u rwanda ni ukuvuga mu ruhando rwa basketball mu rwanda ni ikipe ifite igitinyiro nubwo muri iyi minsi byagiye bigaragara ko noneho yabonye abakeba bafite agatuza aribo red basketball club ndetse na patriot basketball club urakoze cyane jean claude aneti aneti mugabo uri aho ngaho i dakari jean claude yaravuze ko ikipe ya aperi basketball club irimo kugerageza gukora iyo bwabaga kugira ngo nibura igere aho andi makipe yayibanjirije ayo ngayo ni patriote ndetse na regi yageze witabiriye imyitozo y'ikipe ndetse unavugana n'abakinnyi ubwo bavuganaga n'itangazamakuru wowe uko ubona ikipe umwuka aho ngaho idakari uwifashe ute
ibintu byose urebye umwuka uko umeze mu ikipe ya aperi fobo club wavuga ko ibintu biri ku murongo ndetse n'abakinnyi bose uko ari cumi na babiri ah, bari hano mu gihugu cya senegali bazanywe n'umutoza mazi w'umunyamerika n'ubundi Ah, intego ni imwe ni uko bagomba kubona karifikasiyo ibyo ngibyo biraza gusaba ko batsinda imikino yose Ah, bagomba gukina bahereye ndetse no ku mukino w'uyu munsi bafatanya n'ikipe ya us monasio mu kanya gatoya mu minota makumyabiri n'itanu iri imbere ni ukuvuga ngo rero abakinnyi bose nk'icyo warumbajije bose bameze neza biteguye nta mukinnyi wigeze ugira imvune cyangwa se ngo agire ikibazo icyo ari cyo cyose cy'uburwayi bageze hano ku wa kabiri ku wa kabiri ntabwo bigeze bakora imyitozo Ah, kubera ikibazo cy'urugendo rurerure hanyuma kandi ku munsi w'ejo bari bamaze gukora umwitozo wa gatatu ari nawo mwitozo wa nyuma mbere y'uko bakina n'ikipe ya us monasio aka kanya turimo kuvugana ikipe ya apel uh, basketball club yamaze kugera hano muri Dakar Arena barimo barakora warm up barabizi ko bategerejwe n'urugamba rutoroshye rwo gukina n'ikipe ya Real Monastir ikipe yatwaye irushanwa bwa mbere rya BAL ryabereye i Kigali ngira ngo abantu barabyibuka muri rusange jean claude munyandinda ah, amakipe atanu yamaze kubona tike hategerejwe amakipe atatu ni ukuvuga abiri azava muri iri tsinda rya sahara n'ikipe yitwaye neza ku mwanya wa gatatu Ah, urebye aya makipe apel basketball club iri kumwe nayo ah, hari union sportive monastrienne turabizi ko ari ikipe ikomeye ariko rege yigeze kuyitungura muri bar ah, yabaye muri ah, i- ubushize hari ikipe ya rivers hoopers yo muri nigeria ah, ni ikipe yaserutse bwa mbere u- u- i- imikino ya bar igitangira ariko ntiyitwara neza ariko nanone abantu bavuga ko nigeria ifite amateka mu mukino wa basketball hanyuma hakaza as duwani irimo gukina imbere y'abafana bayo amahirwe ya apel basketball club urabona angana ate jean claude munyandinda
urakoze cyane edi nibyo koko iri tsinda riri gukina muri sahara ni itsinda rikomeye ni itsinda ndetse bamwe abasesengura muri basketball baravuga bati niryo tsinda ry'urupfu cyangwa se gurupe ropurirove tugereranyije n'andi magurupe ya- yakiniye muri karari ndetse na nili aha rero amahirwe ya ate basketball club yaba menshi bitewe nayo ubwayo kuko niyo izihaye amahirwe ntabwo aya mahirwe azaturuka mu ijuru ntabwo ari mani izava ku mana ahubwo yo igomba gukora ibirenze nk'uko byo yemerera ko ari ikipe ikomeye ishobora guhangana n'ikipe iyo ari yose muri afurika ariko bizasaba akazi gatoroshye akazi gatoroshye rero ni uko as wani iri mu rugo wabivuze ikipe ikomeye ifite abakinnyi bamenyereye barimo kabuhariwe thomas ibrahima igihe ifite abakinnyi bakomeye ndetse bigeze no gukina mu- mu makipe atandukanye ya ya bari turaza kubigarukaho ikipe rero yo mu rugo ikipe idatomboza kubera ko urabyibuka umwaka ushize yagarutse ku mukino wa nyuma ikirwana na kibarahe kuri finali muri dekarena ibi rero twavuga ko iyi kipe nayo ni ikipe ikomeye eh, ifite n'iyavantaje yo mu rugo yes monastir yo ntabwo tubitindaho ni ikipe y'igihangange mugenzi wanjye eh, anek amaze kwikomoza ko eh, ko yigeze gutwara igikombe cya- cya bare gusa ko nakosoraho ntabwo ari muri bibiri na makumyabiri na rimwe kuko eh, mu ikubitiro igikombe cya mbere cyatwawe ikipe ya zamalek eh, yo mu misiri ahubwo yari yasize abangaba yesi munasiri eh, ku mukino wa nyuma muri bekarena aha rero muri bibiri na makumyabiri na kabiri ikipe ku nshuro ya kabiri nyine yesi munasiri yagitwaye eh, ubwo nta kuyitindaho ni ikipe ikomeye turaza kugenda nitugaruka ku bakinnyi umwe kuri umwe turaza kugenda tubigarukaho ni ukuvuga ngo rero iyi ni- ni ikindi gishyitsi ni indi kipe y'igishyitsi nayo igomba kwitonderwa hanyuma ikipe twavuga ko ipfa gukinika umuntu yabyita gutyo rivers hoopers muri nigeria gukinika kwayo nta kundi ni uko usanga yo idakunze kujya hanze cyane gushaka abandi bakinnyi bakomeye usanga ikoresha abakinnyi b'abanyanigeria eh, rimwe na rimwe banakina mu gihugu imbere usanga atari abandi bafite calibre international aho wenda bavuga ko umuntu yapfa gukandiraho ariko ntabwo ari bose ntabwo ari ijana ku ijana kuko hari nk'umukinnyi william perry uyu ni umumenyere w'umunyamerika uyu aramenyereye bari yayikiniye mu makipe agiye anyuranye harimo n'ikipe ya seriveri dabera muri mozambique mu minsi ishize yakinaga ikipe ya patriote basketball club yo mu rwanda ni umukinnyi w'umumeneri mwiza cyane utsinda amanota ya kure aha rero twavuga ko ni ikipe nziza ariko nibura niyo umuntu yapfa gukandiraho ariko ntibyaba bihagije apr basketball club idashoboye gutsi- eh, gutsinda as one wigizeyo yigizeyo wese monasiri nk'uko anete yarabigize mu kanya yaba yishyira muri biswe cyangwa mu byago byo kuza kurwanira umwanya wa gatatu mwiza ntabwo ari cyo rero umuntu yayifuriza ahubwo ni uko ye ibyayo yabikora hakiri kare kugira ngo igire ikipe imwe ikigo cyaba ayisiwani cyangwa se esi manasiri ikabona umwanya wa mbere cyangwa se byananiranye ikaba uwa kabiri naho uko yishyira ku mwanya wa gatatu yagirwema nibwo bitangiye kwishyira mu kaga hanyuma jean claude twakwibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika nubwo twari twabivuze ubwo twabagezagaho imikino yaberaga muri konferansi ya karahari kuri iyi nshuro byarahindutse amakipe azabona amahirwe yo gukina na buri kipe inshuro ebyiri ibyo ngibyo ni bishya muri bare
ibyo ni bishya muri bare kandi ni ibintu byiza cyane cyane cyane ku bantu bakurikira imikino ya basiketiboro ni ukuvuga ngo ikipe iyo ikinnye imikino itatu usanga itatu ibanza n'indi itatu yo kwishyura igakira n'ikipe bahanganye nibura inshuro ebyiri bigaragara ko ubaha amahirwe y'itikarishije cyangwa itabonye itike yo gukomeza ubwo wawinaniwe ntabwo bavuga ko ari amahirwe make wagize ibi rero ni byiza kubakurikirana imikino bavuga bati twabonye umwanya uhagije ndetse amahirwe ahagije yo kuba twareba imikino myinshi ishoboka amakipe nayo akavuga ati twabonye opotunite zo kwipima zihagije ku buryo iyo itsinzwe nyine yinaniwe ntabwo ntawe yarenganya icyo rero kiba ari ikintu cyiza ni ukuvuga ngo rero ateri basketball club nk'urugero kurya ni kare iramutse yitwaye neza ku mukino ubanza nk'uyu bagiye gukina na us monastir biba bisobanuye ko ubwo yiteganyirije ku buryo bufatika icyo gihe n'ubwo wenda mukino uzaba uhuza kuwa kane wo kwishyura kuwa kane cyumweru gitaha babwira ko aribwo undi mukino uzahuza amakipe us monastir ndetse na ateri uzongera kuba umukino nawo tuzabagezaho ku ijwi ry'amerika hari umuntu yavuga ati utsinze ikipe nk'iyi ngiyi igihangange ukayitsinda nubwo yagutsinda mu wo kwishyura ubwo uba witeganyirije ubuki wenda nk'abari wa mbere na wa kabiri ariko nk'ubu ngubu umuntu yavuga ati nubwo imikino ihari ihagije imikino itandatu kuri buri kipe nubwo ihagije ariko udatsinze kare udatsinze kare waba wishyura mu byago kumwe nyine bavuga ngo umuhanga wo kurya ebyiri rwema ararakarabye aneti mugabo urebye urutonde rw'abakinnyi b'ikipe ya aperi basiketibolo karabu harimo abakinnyi nka adonis fila harimo abakinnyi nka akisel orenga mpoyo jean jacques nshobozwa byose n'umukiza hari tom bush wa mukota hari ntore habimana aba ni abakinnyi bamaze gukina iri rushanwa ariko umuntu ntiyanatinya kuvuga ko umusaruro wabo wenda ntago wafashije amakipe yabo kugera kure usibye umukino wa mbere wenda nako muri sezo ya mbere ubwo ikipe ya patriots yageraga ku mukino wa kimwe cya kane niki ubona hari akarusho ubona muri aba bakinnyi ese urabona ikipe ya aperi basiketibolo club ikwiye kugendera kuri nde kugira ngo ishobore kugera kure kurenza aho andi makipe yayibanjirije yageze
navuga ko nk'uko wari ubivuze bafite abakinnyi benshi bakinnye aya marushanwa ariko kandi bafite rushobozwa jean jacques wuso nk'uko wari ubigarutseho kuri iyi nshuro araza kuba akina inshuro ya kane iri rushanwa rya bal ni umukinnyi umaze kugira egiseyanse kandi ni umwe mu bakinnyi mu by'ukuri nubwo patiriyote ndetse na reg zimaze guhagararira u rwanda wenda zitigeze zibasha kugera cyane cyangwa kuba zagera kure cyane cyangwa ngo zibe zakwegukana igikombe ariko ni umwe mu bakinnyi bagiye babasha kwigaragaza bakabasha kugaragaza ko ari abakinnyi bakora ikintu nizera ko kuri bozwa mu by'ukuri bashobora kugendera kuri egiseyanse ye kandi nawe nk'umukinnyi uzi ko ikipe ye yugarijwe cyangwa se iri mu rugamba rukomeye agomba kugerageza gukora neza no kwitwara neza kugira ngo abafashe ariko kandi navuga ko ikipe ya atel urebye mu by'ukuri harimo abakinnyi babiri bongeyemo aho twavuga nka obadiya nowel umwe mu bakinnyi ni umukinnyi wa kabiri watsinze amanota menshi muri jirig muri amerika ngira ngo ni nba ariko noneho icyiciro cyo hasi n'ubundi cyitwa jirig aho yaje kuba atsinda amanota igihumbi na magana atanu ni umwe mu basore bashyashya baje urebye mu irushanwa riheruka mu rwanda wavuga ko ari umwe mu bakinnyi n'ubundi batsinze amanota menshi kuko mu mikino ibiri yatsinze hafi amanota arenga mirongo ine mu irushanwa rya gmt baheruka gukina mu rwanda ni ukuza gutegereza rero tukareba ese birazana ahangaha kumukundira gusa nanone urebye ku ikipe ya wavuga ko mu by'ukuri bafite imbaraga cyane mu busatirizi cyangwa se mu kuba batsinda ariko ngewe ahantu mbona ikipe ya aperi isa nk'aho ifite ikibazo eh, eh, muri defanse kuko ni ikipe yatweretse ko iri no mu rwanda ni ikipe ishobora gutsinda ariko nawe bikoroha ko ushobora kuyitsinda icyo gihe rero haza kubamo ikibazo kubera ko niba ushobora gutsinda ariko ntuzigame ibyo watsinze ahubwo adiveriseri akongera agakuramo ya manota aho ngaho hahita haba ikibazo gusa sinzi niba uyu musore akubwe avuga ko ibyo ngibyo nawe arabizi ko bafite ikibazo ariko bifo yuko bahaguruka eh, mu rwanda yari yavuze ko aricyo kintu agomba gukoraho cyane bari biteze ko baza guhabwa umukinnyi ngire ngo edi urabizi buri kipe yose ikina aya marushanwa ya bale eh, nba igenda cyangwa se bale muri rusange igenda ibaha umukinnyi uvuye muri nba academy nk'ubu ngubu aperi yamaze kwakira umukinnyi muhamedi kamara waje asimbura uwo bagombaga guhabwa wamaze kujya kuri draft muri nba ni ukuvuga ko byibuze iyo baza kubona uwo mukinnyi ni umunyakameruni we ni umukinnyi ubasha kwataka kandi akaba yanadefanda ni ukuvuga ngo byibuze byari buze kubafasha ah, mu bu- mu bijyanye no kudefanda ariko kugeza aka kanya ah, ku mutoza ejo yatangaje ko ah, kamara n'ibyo yakoranye nabo imyitozo ni umukinnyi mwiza ariko amaze gukora imyitozo mwaravuga ati ntabwo mfite icyizere cyane cyo gusa nk'aho namukinisha kuko byose bizaterwa n'uko imikino izagenda yitwara cyangwa se uko umukino muri rusange ugenda umeze ubwo rero ni ukuvuga ngo impungenge ngewe ikipe cyangwa se gukurikiranira hafi basiketi wavuga ko peri ishobora kuba ikipe nziza mu gutsinda kuko bafite abakinnyi benshi mu by'ukuri bashobora gutsinda kandi bakaba batsinda na tuwakwe ariko ikibazo kiraza kuvuga ngo ese kudefanda niba banatsinze barabasha kudefanda Ah, kandi twabonye ko muri iyi mikino ya basiketi ikosa cyangwa se agakosa gatoya wakora gashobora ku- ku- gutuma utakaza umukino So, ubwo rero ni ugutegereza tukareba baraza kubyitwaramo gute gusa ni akazi gakomeye gasabwa gutsinda uko bimeze uko ariko kose kuko ni ubwa mbere koko ije muri iri rushanwa ariko kandi batanageze batabonye karifikasiyo bajyana muri pureyi ibyo nk'uko andi makipe yo mu rwanda yabikoze ni ukuvuga ngo aperi yaba yanditse amateka atari meza atari meza kabisa muri uyu mukino wa basiketi urakoze cyane anete mugabo uri aho ngaho muri dakar arena aho ugiye gukurikirana uyu mukino wa mbere ah, wo mu itsinda rya sahara uza guhuza mu kanya ikipe ya apel basketball club na us monastiri yo mu gihugu cya tunisiya Ah, jean claude munyandinda amakipe ah, aneti yari abikomojeho yagiye ku- muri uru rwego rwo gukina muri za konferanse ahabwa amahirwe yo kuba yakongera ah, cyangwa se uh, kongeramo abandi bakinnyi bashya amaraso mashya ah, mu ikipe aneti yari akomoje ku mukinnyi noel obadia ariko nanone ah, hari n'abandi bakinnyi b'abanyamahanga barimo hari william robins ah, hari muhamed kamara unguyu uvuye muri eleved hakaza ndetse n'umukinnyi muhamed ahmed abdallah nasel aba bakinnyi bo bari ku rwego ruhe jean claude munyandenda
Ah, urakoze edi rwema Eh, twavuga ko mu bo abakin- mu bakinnyi ikipe ya peri basiketibolo kerebe yongeyemo muri iyi minsi ya nyuma twavuga ko bari ku rwego rwiza Eh, wenda uwa- ubujyaje kwigaragaza cyane ni uyu nguyu noel obadiya uyu musore w'imyaka makumyabiri n'ine w'umunyamerika ni umukinnyi w'umupointi gadi nyine w'umumeneri metero imwe na mirongo inani na kabiri ni igihagararo nyine kidashamaje ariko yagaragaje imbaraga nyinshi yabigaragaje mu mikino aherutse aherutse baherutse gutsindamo patiriyoti basiketibolo kerebe umukino wari uri muri gahunda yo kwibuka ah, abajyaga bitabira basketball oh, bazize jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane uyu mukinnyi eh, yagaragaje spectacle agaragaza n'umusaruro w'amanota umukinnyi mwiza ukora dribble utanga pasi yihuse umukinnyi uzi gusoma ikibuga uyu nguyu abenshi bas- banavuze ko ari ku rwego rusa nk'ururenze gatoya adelisira ndetse na jean jacques bitoshoboza rwose n'umukiza Eh, kuba rero afite n'ako karushaho ko kuba akina muri leta zunze ubumwe za amerika ni umukinnyi wigaragaje n'aho asanzwe akina umukinnyi ukiri muto ufite imbaraga ashobora kuba inyongera nziza uyu nguyu ntashidikanywaho undi mukinnyi ni uwitwa wa- wari umaze kumukomozaho ni umunyamisiri ah, abdullah Ahmed- mohamed naser uyu nguyu ni umusore muremure ushinzwe metero ebyiri na santimetero esheshatu uyu nguyu aracyari muto ku myaka makumyabiri gusa we tuvugwa ko nyine nawe akina mu mu makipe y'abana nawe akina muri leta zunze ubumwe za amerika ni umunyamisiri ariko ariko we ntabwo yigeze yigaragariza abanyarwanda ubwo wenda ibyo ari bukore aba ari ugutungurana umuntu ariko yamwizera kuko nyine nta wundi baravuga ati nyine iyo nta yandi mahitamo ufata hari twamaze mu kanya aneti ndetse nawe umaze kwikomozaho muvuga ko irico cekamuka uyu nguyu ni umunyakameruni w'umujiniyoro ni nawe wari wagenewe nyine ikipe ya ya aperi ariko kubera ko atapfa gutera amahirwe ye inyoni ubu ngubu yagiye muri iyo gahunda ya darafutingi muri nba ubwo nyine arimo aragerageza amahirwe ye ubwo ategereje kureba niba hari ikipe yazamufata mu makipe asanzwe akina nk'abagize umwuga uwo rero ntabwo tukimubara iwacu n'ubundi yari yatijwe gusa ukurikije uburyo yajyaga aritwara uzi ko mu mwaka ushize yakinaga ikipe ya ya reveti nyine n'ubundi ari umutizanyo aba ari reveti ariko nyine si uwacu niyo mpamvu tumubuze tutajya kumuririra ariko rero icyo kibazo cy'uko kuri kuri senta cyangwa se ku bapivo bavuga ko uyu nguyu abdallah ahmed niwe utezweho amaciro ku myaka ya makumyabiri isize niba yahita ikipe gusa hari undi uyu mugabo nanone dariyo hansi dariyo hansi muzehe wa kazi imyaka mirongo itatu n'itanu nawe yaje muri uru rwego rwo kugira ngo ateri bategure kurebe yiranforse yongeremo abandi bakinnyi gusa gusa hari bamwe mu bafana ba aperi bategure kurebe bavuze ko ataremeza neza ariko umutoza we umutoza we amuryamyeho aravuga ati hari ibyo ngo mutareba ko mutari abatoza ariko biba akamaro uyu mukinnyi dariyo hasi ashobora kumarira gusa nyine impungenge mu bafana ziracyahari z'uko ku rwego rwa pivo nta cyizere kinini gihari ariko igishoboka ni uko uyu mutoza mazeni turafu wa aperi basketball club ashobora gushyira imbaraga ze agashyira imbaraga ze mu gukina ashyira imbaraga mu bakina inyuma ko bafite bashobora gukinira inyuma kuri rimwe rimwe cyangwa kabiri ari nabo bashobora gutsindira kure abo nyine barahari bahagije harimo adoni kira harimo noel obadi uyu nguyu kabuhariye hakaba jean jacques ritonso uzageretse n'umukiza hakaba ndetse n'aba bantu bari habimana twavuga ko imbaraga nyinshi za aperi basketball club ziri ku bakina kuri nimero rimwe ndetse n'abakina kuri nimero kabiri ariko abari hafi y'inkangara bakihobo washyiraho akabazo ariko ntawe uvumira itararenga ntekereza ko ntekereza ko yesi monasiri si ikipe gitangaza ni ikipe itsimbika uribuka ko redi wari wabikomojeho redi basketball club yari abatsinze umwaka ubanziriza ushize ubwo bahuriraga nyine muri sahara ikipe yose monasiri umwaka ushize yaje muri sahara ariko ntiyashoboye kuyikura yatashye ijiriyemo mu itsinda ni ukuvuga ngo ikipe irakinika ntabwo yacitse cyangwa se nta kuvuga ngo igikuba cyacitse aya makipe amahirwe arangana gusa nyine ikipe ikipe ifite abakinnyi b'inararibonye nk'abangaba ba mositari gayaza abakinnyi nk'abangaba ba kirasi rahiyami ni ikipe yo kwitondera cyane cyane ko inafite igikombe yatwaye kuri bibiri na makumyabiri na kabiri ebi kuri iyo kipe ya us monasire ukurikije urutonde rw'abakinnyi ifite benshi bamaze gukina muri irushanwa rya basketball africa league abakinnyi nka marcus christopher usman marnowi atel james majoka uyu nguyu nta n'ubwo yitwaye neza ubwo yakiniraga ikipe ya petro de rwanda muri sezo ishize ariko hari firas rahiyani kuba ikipe idahindutse cyane byo birayiha amahirwe cyangwa se biragabanya amahirwe yayo
navuga ko biha amahirwe kubera yuko basketball ndetse n'indi mikino yose uko tuyizi kumenyerana ibyo bita otomatisme no guhanahana imipira kumenyerana mugenzi wanjye ahagaze hehe pasi nza kumuha araba ari positemye gute ni ibintu byiza cyane iyo mumaze kumenyerana abakinnyi rero iyo bamaze gukina imyaka itatu imwe baba barabaye nyine nk'aho ibintu ari ibintu byikora aha rero umuntu yavuga ko ari avantaje kuri bo noneho hakiyongeraho ko banamaze kugira ubunararibonye buhagije uyu nguyu mokutari hayaza uyu nguyu afite imyaka mirongo itatu n'irindwi ariko akenshi muri basketball bazakubwira bati imyaka ahubwo uko umuntu agenda yongera mu myaka mu mikino y'amaboko nibwo agenda amatirite yiyongera uribuka ko mu minsi ishize bari bafite imikino ikabuhariwe radiyani kinane ubu ngubu izi myaka ye mirongo ine n'itatu n'ubwo nyine ubu ngubu yagiye gushakira amahirwe ahandi ntabwo agikina muri tunisiya uyu nguyu rero yari umwe mu bakinnyi ngenderwaho kandi akuze ibi rero by'uko abakinnyi bamenyeranye bakiriye igihe kinini bafite n'iryo shyaka ryo kugira ngo babe bakwishyuriza igikombe nibura mu nshuro enye gikiniwe baba bagitwaramo kabiri ni ikintu cyabasunika ariko nanone nibyo baramenyeranye hari abamaze gukina inshuro enye badasiba ariko nanone bivuze ko hari ikipe ikinika ikipe ikinika kuko yaratsinzwe umwaka ushize ubwo yaratsinzwe nabi cyane hazamo no kwitwara nabi kw'abo mu bakinnyi bagenda bahabwa n'agasoko n'amakarito abirukana mu kibuga aha rero ntabwo twavuga ngo ni ikipe idakinika hari n'abazaba kwitengura bakakubwira ati aho kugira ngo ngewe umpunze na arahariyo misiri wampuza n'abangaba ba yose munasiri kuko hari byagiye bigaragaza ko ari ikipe ikomeye ariko ikimika ishobora gutsinda nk'uko ishobora gutsinda aneti mugabo aho ngaho i dakari mu mikino yagiye ibanziriza abantu bagiye banenga ubwitabire kuri iyo arena y'i dakari na hano ubu ngubu ndimo ndareba kuri televiziyo yanjye urabona ko ubwitabire buri hasi cyane benshi bakavuga ko ahanini biterwa n'uko iyo arena iri kure y'umujyi kuba ubwitabire na n'ubu budashimishije ikibazo kiri
ngira ngo nk'uko wari ubikomoje icya mbere hari sitade iri ni kure icya kabiri buriya futuboro cyangwa basiketi muri senegal ntabwo ari umukino ntabwo ari imikino igezweho cyane cyangwa se imikino iri popula imikino izwi cyane ni ukuvuga ngo umukino w'abanyasenegal ni umukino wo gukirana niwo mukino wawo ntabwo rero mu by'ukuri ndaba gusobanukirwa niba ariyo mpamvu abafana ari bakeya cyangwa se niba ari uko ari kuwa gatandatu kuko urebye n'imodoka mu muhanda ni nkeya abantu hanze ni bakeya ntabwo mu by'ukuri nanjye ndaba gusobanukirwa impamvu ya nyayo ituma abo bafana basaza ku kibuga ariko kandi nta n'ikintu kigaragaza ko bare mu by'ukuri irimo kuba mu gihugu kuko wenda nk'iyo ugiye nko mu bindi bihugu hari amarushanwa yabaye usanga byibuze baba banakoze na za banazi cyangwa ibyapa bigaragaza ko hari irushanwa riri mu gihugu wenda wagera nko ku kibuga cy'indege ukaba wabona ko hari irushanwa riri mu gihugu ni ukuvuga ngo no ku kibuga cy'indege nta kintu cyari gihari ntacyo twigeze tuhabona tuza no ku mihanda nta kintu icyo ari cyo cyose kigaragaza ko bari no mu gihugu iyi sitade ijyamo abantu ibihumbi cumi na bitanu ariko mu by'ukuri nta muntu uri hano n'imodoka ziri hano muri parikingi ni nkeya ubwo rero wakwibaza njyewe natekereje ko wenda bari buze kuko mfite amatsiko yo kuza kureba afd wani niza kuba irimo gukina na rivers wenda nibwo bari buze kuza wenda se nuko hagiye kubanza umukino w'ikipe ya apel ndetse na us monasiro atari amakipe y'igihugu cyangwa se amakipe y'imbere mu gihugu wenda ntihaza kuba harimo gukina afd wani nibwo dushobora kuza gusobanukirwa mu by'ukuri ikibazo cy'abafana niba koko ari ukudakunda umukino cyangwa se niba ari uko iyo mikino itari ipopula muri iki gihugu cyangwa se wenda ari uko habanjije amakipe atari ayo mu gihugu bakavuga bati reka n'ubundi ni wikendi turaza kuza wenda kureba umukino wacu wa kabiri cyangwa ikipe yacu cyane kuri buze gutangira ku isaha y'i saa kumi n'imwe n'imyaka mirongo itatu hano muri senegali urakoze cyane ni kigeretse kuri ibyo urebye uko amatike ameze wavuga ko mu by'ukuri amatike asa nkaho ari hejuru kubera ko yajyanye wenda uvunjishije mu yandi mafaranga kuko nk'ubu ngubu itike ya viyayipi iri ku mafaranga ibihumbi cumi na bine ubwo ni mu amadorari angahe ubwo ni amadorari angahe
nonaha ntabwo nshaka kukubwira amafaranga ukuntu ntabwo nigeze mbirebaho ariko kandi urebye ugereranyije wenda n'uko ayandi matike aba agura ubona ko amafaranga y'amasepa nyine ari hejuru wenda nabyo ushobora kubigira impamvu nk'ibihumbi cumi na bine ni amafaranga menshi uyajyanye mu madorari wenda nabyo ushobora kubigira impamvu ngizi ariko ngewe navuga ngo wenda icyabafana cyo twaba twategereza wenda tukaza kureba kuri afd wani niza kuba irimo gukina ko iri imbere y'abakunzi bayo se baraza kuba bahari cyangwa ntabwo bari buze kuba bahari
urakoze cyane aneti mugabo turaza kukureka ukomeze ukurikirane uwo mukino tukaza kugusaba ko mu gice cya mbere ni cyiza kuba kirangiye uze kugerageza udushakire yaba abakunzi ba aperi basiketibolo club cyangwa se n'abandi kugira ngo baze kutubwira uko igice cya mbere cyiza kuba kirangiye ubu twakureka ugakomeza ugakurikirana uwo mukino hanyuma natwe hano ku ijwi ry'amerika mu kanya ku isaha kumi n'igice zuzuye ku isaha y'i kigali no mu rwanda n'i bujumbura mu burundi turabagezaho uwo mukino
The Basketball Africa League and Dakar Arena are committed to creating a safe and enjoyable sports and entertainment experience. We therefore ask you to refrain from taking flash photos and any other disruptive behavior, such as fighting, throwing objects, radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi imbaha ikaze muri iyi gahunda idasanzwe y'ijwi ry'amerika aho tugiye kubagezaho ah, umukino w'itsinda rya sahara imikino irimo kubera i dakar mu gihugu cya senegal aho muri aka kanya umukino ufungura iryo tsinda ugiye guhuza ikipe ya arme patriotique rwandaise ni ukuvuga apr basketball club yo mu rwanda n'ikipe ya union sportive monastrienne yo mu gihugu cya tunisia mu kanya ah, ndabona amakipe yombi amaze kugera mu kibuga Ah, mu kubagezaho umukino ndi kumwe na mugenzi wanjye jean claude munyandinda wongeye kwirirwa
Ah, mwiriwe neza edi amakuru yanyu amakuru ni meza cyane kandi nongere nawe nguhe ikaze ni ku nshuro ah, yindi twongeye kugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika ibijyanye n'iyi mikino ya basketball africa league Ah, ni imikino umaze kumenyera umaze kumenya abakinnyi benshi bakina muri iri rushanwa bamwe baragenda bagaruka abandi ntibagaruke ariko ah, kuri wowe iri tsinda ah, rya sahara uraribona gute
Ah, urakoze cyane edi rwema Eh, nongera ngushimira ah, mvuga ni urugendo rw'imyaka hafi ine muri basketball africa league eh, dufatanye ikiganza mu kindi ni urugendo rutoroshye kandi twizera ko no mu myaka iri imbere tuzakomeza kugeza ku bakunzi bacu ku bakunzi ba radiyo mudatenga ijwi rya amerika eh, imikino ya bare bamaze no kumenyera avuga niho reka nongere ngushimire mvuga nti komera komera rwose imana bizakugenere amahirwe n'amafaranga nicyo cya mbere cy'ibanze nakwifuriza nubwo eh, ubuzima aricyo kintu cya mbere ariko urubuga nikomera uragahora n'imana n'amafaranga warumbaje uti urabona rino tsinda rya rya- rya sahara rimeze gute itsinda rirakomeye ni twatangiye turikomoza mu kanya gaheruka ubwo twari bwafiti harimo ikipe iri gukina mu rugo as wani yageze no ku mukino wa nyuma muri bari iheruka y'umwaka ushize hari us munasiri ni igihangange ifite iki gikombe cya bibiri na makumyabiri na kabiri hari arme patriotique rwandaise nk'uko wari umaze kubivuga ikipe y'ingabo z'igihugu ifite inyota yo kugeraho bake babaye bageze ni ukuvuga rege ndetse na na patriote basketball club hakaba na rivers supers ishobora gutungurana n'ubwo mu mateka yayo muri bare ya mbere yasohokeye mu cyanzu igatsindwa mu itsinda ikavamo nta kintu kigaragara igaragaje ariko nayo ntawapfa kuyisuzugura ni ukuvuga ngo rero aya makipe aho bikomereye aho bikomereye by'urwema ni uko agomba kwishakamo nyine abiri abiri ya mbere hanyuma iza ya gatatu igasi- igasigara ireba niba yaboneka mu mwanya undi wundi uzaba usigaye kuko ubu hari bangi sporting club irekereje eh, kureba niba koko ayo mahirwe yayo ya- ya- yashoboka ashobora kuzamuka nk'iya gatatu nziza cyane cyane ko Cape Town Tigers yo yamaze kubona ayo mahirwe yo kuzamuka nk'iya gatatu nziza yazamukiye muri karahari aha rero twavuga tuti itsinda kuko ariryo rigiye gukina ubwa nyuma ni itsinda riteye amatsiko ni itsinda twavuga nyine ry'urupfu nk'uko bamwe batatinye no kubyita cyane cyane ko nyine hano bizaba byoroshye barahatanira imyanya ibiri ya mbere kuko uwa gatatu wo ni uwo kwishyira mu bibazo cyangwa muri tombora niyo mpamvu rero twavuga tuti abangaba bagiye gukina ubwa nyuma ari niyo mpamvu nyine n'amatsiko n'amatsiko cyangwa suspense birimo bigenda kwi- byiyongera ariko icyumweru kimwe kirahagije ngo tumenye ebi uko bihagaze urakoze cyane jean claude munyandinda abakinnyi batanu ba mbere babanza mu ikipe ya us monastiri bamaze kujya ahagaragara abo ni amru bulge hari marcus christopher crawford hari usama malnowi hari atel james eh, majok na firas rahiyani abo batanu ba mbere urabona ute jean claude munyandinda benshi muri bo bamaze gukina iri rushanwa kenshi
Eh, twavuga ko ari intoranwa eh, ni intoranwa rwose twarimo tubikomozaho abo bose uko ubabona ah, ari ba- ari barindwi eh, ari batanu nako mbabarire bose hafi ya bose usibye uriya mukinnyi umwe wambaye nimero zeru niwe wenyine uwo amuru berage amuru buwarege nawe ni umunyatuniziya ariko ngira ngo ubwo waserukaga muri bare ya mbere wenda yari atarazamo cyane cyane ko yari atarinjira muri ikipe ya yesi marasiri ariko aba bandi basigaye aribo nimero rimwe ariwe Chris Crawford yatangiye akiniye ikipe n'ubundi yesi marasiri igitangira wenda wabanza ukababwira abadukurikiye abagiye gutangira basanga mu ikipe ya aperi mbere y'uko dukomeza abagiye gutangira mu ikipe ya aperi nta bandi ni adonisifira uyu nguyu aramenyerewe cyane iri rushanwa amaze kurikina inshuro nyinshi hari noel obadia hari dario hunt william robins ndetse na axel olenga mpoyo ngira ngo mpoyo we agiye guseruka ku nshuro ya kabiri
nibyo agiye gukina ku nshuro ya kabiri ndetse na na adonisira nawe yigeze guseruka ari kumwe na bare ari kumwe na rege muri bare nawe ni umukinnyi utari mushyashya ariko nayo twari tumaze kubikomozaho mu kanya bari abakinnyi bandi bari abakinnyi bandi uko ari bane ni abakinnyi batari abashyitsi muri bare ni ukuvuga nimero rimwe uwo nta wundi ni Chris Crawford twavuze nimero karindwi Usama Marnawi nimero cumi na gatatu Aferi Majok kabuhariwe uyu nguyu ufite ibyerekezo by'ibihugu bitatu hari ubwa Libani hakaba ubwa Australia ndetse n'ubwa Sudani y'Epfo ni umukinnyi wagiye uzenguruka amakipe anyuranye ariko nyine niyo amazi ashyuha ariko ntibagirwe wumvaho agarukiraho muri yesi munasiri yaramugaragaje hakaba rero n'uyu nguyu kabuhariwe firasi rahiyani iminsi yashize abantu bajyaga batangazwa n'uko yakinaga yambaye amarinete turi burebe niba agarura amarinete mu kibuga hari igihe umuntu aba afite ubuhanga ariko ikibazo cy'amaso kigakomeza kumuzonga ubwo rero ukwezi tukareba ni abakinnyi ku mpande zombi batoranyijwe ni abakinnyi batoranyijwe cyane cyane ko n'umutoza ku mpande zombi aba avuga ati nibo nizeye nibo ngiye kubanzamo referensi kibuji referensi majeri ubu rero muri iyi minota mirongo ine muri iyi minota mirongo ine yo guhangana tugiye kureba icyo aperi ishobora kwereka abanyarwanda cyangwa se yesi murasike ishobora kwereka abanyatuniziya umukino twavuga kuri mu mikino ikomeye muri iyi mikino yo mu matsinda haba muri karahari haba muri nini ndetse no muri sahara ebyiri tunibutsa ko ikipe ya aperi basiketibolo club itozwa n'umutoza mazentra akaba yungirijwe na william beyino ndetse na daniyeli zigira inshuti hanyuma ku ruhande rwa us monastir umutoza ni munil muhamed el kiridani akaba yungirijwe na muhamed gaduri mu kanya rero mu masegonda make cyane umukino uraba utangiye umukino uratangiye jean claude munyandera
nibyo umukino ugiye gutangira amakipe yombi nyine agiye kwipima ingufu agiye kwipima ingufu biterera hejuru biterera hejuru bavuga ati umunsi n'uyu nta wundi ngo nimero nimero zeru ni zeru w'ikipe ya aperi w'ikipe ya yesu marasiri ahereje rahiyani rahiyani asubiza mugenzi we nimero zeru rahiyani niwe ukifite yambaye neza navugaga ngare arayambaye agerageza amanota ya mbere abiri kugira mwangiye mu biterura barengana batari habaye ikosa ikosa rigiye guhanwa n'ikipe ya yesi munasiri umukinnyi nimero kane w'ikipe ya aferi basiketibolo kerebe avuga ati iyi ngiyi atemeranye n'umusifuzi ariko nyine umusifuzi aba yabibonye buriya nimero kane nta wundi ni dadio hansi umugabo w'ibigango nimero kane w'ikipe ya aferi ikipe rero ya yesi munasiri ifashe umupira nimero zeru ahereje ateri majoke ateri majoke nawe ahereza mugenzi we manawi manawi wandikwa majoke majoke blanke iya mbere y'amanota abiri amanota abiri rero ikipe ya yesi marasiri ikaba iyabonye ateri nayo igiye kuzamuka ariko biranze barimanukiye barikimanukiye muri yesi marasiri bafite inyota inyota yo kureba mu kibuga crawford crawford ugerageje kure umupira bitewe na na rahiyani ariko ateri nayo ntiravuga ijambo ryabo rya nyuma nimero kabiri obajya obajya kwandikwa hanti hanti hanti kwandikwa robinsi robinsi wate nimero zeru adonisira amanota atatu meza cyane reka turebe niba ari atatu bayashyiramo kuko ni atatu cyangwa ni abiri ebyiri rwema ni atatu nibyo atatu ya aperi abiri ya esi monasiri atatu ya aperi kuri abiri ya us monasiteri umuntu yavuga ko umukino usa nkawo utangiranye ingufu Uh, uriya mukinnyi atel majok uh, umaze kwandika izina muri uyu mukino wa basketball cyane cyane mu irushanwa- mu irushanwa rya basketball africa league amaze kuriserukamo inshuro zitari nkeya uh, nubwo ubushize atigaragaje cyane ubwo yakinaga ikipe ya uh, uh, ikipe ya petro do rwanda ariko bisa nkaho kuri iyi nshuro bisa nkaho yaje yiteguye neza umukino ukaba ukomeje jean claude munyandinda
Ah, nibyo ikipe ya apr niyo ifite eh, adoni adoni itareza mugenzi we ampoyo ampoyo ibyo yagerageje nanone ndetse atiya kure ariko kuri iyi shuri ntibimukundiye ampoyo afite ubundi izwiho gushyiramo amanota atatu umupira wihuta cyane ngo chris eh, chris crawford ni yes manasir agerageje abiri nawe aramunaniye mpoyo mpoyo kandi kwa obadia obadia ahereje nde adoni adoni twayila ukidundadunda gerageza atatu ariko aramwangiye Ah, ikipe ya aperi basketball club igerageza gutsindira kure kuko yatsinze atatu ya mbere araryohe- iraryoherwa ishaka kugira ngo iko- ijya- ishakishe atatu n'ubundi ariko ntabwo iri gukunda yesi marasiri kwande kwa teri major kwande kwa croford croford eh, bati marinawi marinawi ati bamare ikosa ariko umusifuzi yabyihoreye Iki- umukino umukino urimo imbaraga nyinshi ebyiri rwema bigaragare ko aha ngaha ni imitsi udafite imitsi hano ntabwo wazahonoka amakipe abiri agaragaza imbaraga ku mpande zombi Eh, bati ririya ni rya kosa nyine umukinnyi u- usama marinawi avuga ati yankoreye ikosa ariko ntimwabyitaho bigaragara ko nyine bari mu mitsi bari bashatse no gufatana mu ma- mu ma- mu masengero ariko umusifuzi akireka mpekeranye bitaraba bibi kuko iyi ni fair play kwande kwa Rob- william robins apel eh, william kwande kwa mpoyo mpoyo apel mpoyo kwande kwa Dan- eh, Ha- Hans- hans dario hans dario niwe ufite shake kwinjiramo andi manota abiri meza cyane manota atanu apel basketball club kuri abiri ya yesi marasiri bati twaje twaje ngo nimero kane byagiye hanze umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itanu wavutse eh, wavutse muri mirongo inani n'icyenda akaba rero asizemo amanota yuzuze atanu atanu aperi kuri abiri esi manasiri Eh, baramukurikiye neza cyane aperi majok umukino umupira ufashwe na nimero kabiri umuneneri mwiza cyane obadia noel obadia noel aperi yashatse kurebamo biramwangira langani nizamukiye kwande kwa croford yesi marasiri nizamukiye croford kwande kwa nimero karindwi na nawe kenze neza cyane peyaseri baragucenze nawe urabyumva uranabyemera amanota ni ya yesi marasiri kuri atanu ya aperi umukino uryoheye ijisho kuko amakipe amakipe yatinyukanye nguwo Robert- robens robens wa aperi agerageje abiri yakure neza cyane arindwi aperi umukino umukino urimo imbaraga amakipe atsindana ku mpande zombi ebyiri nta gihunga aperi irabona ko bishoboka irabona ko bishoboka n'ikipe ikinika ikipe ya esimanasiri
amanota ni arindwi kuri ane arindwi ya aperi basiketibolo club uyu mukinnyi w'umunyamerika william robins umaze gutsinda ayo manota abiri ndetse akaba yanakoreweho ikosa akaba agiye gu- gukora lanse lanse iminota isigaye ni itandatu n'amasegonda mirongo ine n'ane kugira ngo ikarita ya mbere irangire ikipe ya aperi isa nkaho itangiranye ingufu ariko nk'uko twabivuze cyangiranye ingufu nk'uko twabivugaga muri iyi arena rwose ah, ndabona abantu ari bake ariko ndabona abafana bafite amabendera y'u rwanda bigaragara ko iyi kipe y'u rwanda imaze ifite abafana nubwo ari bake muri iyo arena y'idakari jean claude munyandera
Ah, nibyo koko nibyo koko hari abakinnyi eh, hari abafana bakeya bajyanye n'ikipe kuba bayitera ingabo mu bitugu hakaba hari n'abanyarwanda baba muri senegal nabo bashobora kuvuga bati reka tujye gushyigikira bene wacu aha rero ni- ni bakeya ariko ni bake beza muri rusange arena yiwe yambaye ubusa urabona rwose ari nk'igitonyanga mu nyanja aho eh, abantu bavuga bati se senegal umuco umuco wa basiketi ntarinjiramo neza ko byagiye bigaragara no mu yandi marushanwa ya konferanse ya sahara yagiye aba wabonaga ko baza bikandagira rimwe na rimwe wenda n'abashoboye kuboneka bakaboneka ari uko ah, ikipe yabo yaserutse reka rero tuze gutegereza turebe niba kuko ubwo ikipe ya asiyane iza kuba imanutse mu kibuga ihura na river supers nibura niba hari abaza kwiyongera kuko biragaragara ko iyi arena ibihumbi cumi na bitanu igenewe birasa nkaho rwose ari mu gitonyanga mu nyanja mu kirwaye uhagaze mu kirwaye uhagaze gatoya aho abatoza batumvikana neza n'umusifuzi ndetse n'abakinnyi byabo cyane cyane ku ruhande rwa yesu murasiri bavuga bati bitubayeho n'ibiki lakefura rero ihawe william robens umukinnyi mwiza w'ikipe ya apel gateze kurebu inota yarahawe lance yarahawe rero ayibyaje inota amanota umunani ya ate basketball club amanota ane ya yesu monasir monasir ariko itaravuga ijambo ryayo rya nyuma nguwo crawford crawford ushakisha mugenzi we nguwo nimero zeru amru amru kwande kwa atel majok majok kwande kwa agerageza atatu meza cyane ikipe nayo isa nkaho isa nkaho nayo ifite inyota crawford umenyerewe ku manota atatu arindwi rero ya yesu marasi kuri apr amakipe arimo aragenda na ebi bigaragare ko haraza uza gutsinda aba yabikoreye kuko amakipe aragenda aryana isata burenge amakipe aragenda aryana isata burenge haragiye hariya nde nomero kabiri agerageje abiri crawford crawford niwe ufite umupira umunyamerika crawford uhaye nde ateri majoke majoke agerageza abiri ariko biranga umupira wifatirwa n'uyu akiseri mpoyo mpoyo mpoyo mpoyo awuhaye kandi adonis fila adonis fila kwa mpoyo awushubije adonis fila adonis fila agerageza atatu ariko reka da umupira ukaba wifatiwe urengejwe n'umukinnyi wa apel basiketibolo uyu mukinnyi noel obadiya jean claude munyandinda mwakomeje kuvuga ko yigaragaje cyane ubwo yerekanwaga n'ikipe ya aperi basiketibolo mu mikino yo kwibuka nibaza ko benshi mu bakunzi b'ikipe ya aperi basiketibolo club bamutezeho byinshi cyane jean claude
nibyo nibyo n'umukinnyi yigaragaje cyane abantu baravuga bati kuba witwa michael dixon wari umaze igihe gito cyane muri afurika basketball club yari amaze gusezera yigira muri alsad yo mu misiri icyo gihe baravuga bati ntacyo gihombye kuko haje ukomeye aha rero amanota icumi ya afurika basketball club umukinnyi yigereyemo rwose adoni fayira ni utuntu twe aradiribura akaba yasenetera igihagararo cye ntigihagije ariko ubuhanga akoresha bwamugejeje kure amanota icumi rero ya apr kuri arindwi ya yesu marapiri bigaragara ko apr ntabwo bifite lahiyani lahiyani nawe amanota icyenda lahiyani nawe ni umukinnyi kabuhariwe muzehe wa kazi ukina yambaye amadarubindi ariko ibyo ngibyo nta kiba bimubwiye icumi apr icyenda ya yesu marapiri cumi n'abiri ikipe ya aperi ivugitse twebwe turagutuje cumi n'abiri amanota ashyizwemo na adonisira n'ubundi cumi n'abiri ya aperi ku icyenda yesu marasiri yesu marasiri nayo idafite intege barizamukiye ku ruhande rwa nimero kabiri bijemo nonaha ashirafu ganuni ashirafu ganuni kwande kwa lahiyani lahiyani kwande kwa ganuni ashirafu ganuni iki ufite aracenga baramwambuye tuzamukire obadiya twavugaga obadiya terekamo aperi basketball club cumi n'ane kipe yashije obadiya cumi n'ane aperi kuri ku icyenda ya yesu murasiri ikinyanya cy'amanota atanu bigaragara ko n'umutoza mazen turake wa aperi aravuga ati abasore banjye ndabizeye nta kibazo mukomeze mukomeze n'iyo ngendo iriya siri urayibonye iriya siri cyangwa se kuriya kwiba mu cyongereza kwambura umupira muri buriya buryo bw'amayeri amwita siri ni nko kuwumwiba amwibye rero neza cyane ahita aramwizamukira ashyiramo ya manota abiri nk'uko babivugaga rero ebyiri rwema ni umukinnyi badiya noel umukinnyi ukiri na mutoya ku myaka makumyabiri n'ine akaba ari nawe ari kwigaragaza urabona ko umukino wa aperi bagerageje kuwubakira inyuma bagerageje kuwubakira inyuma urabona adonikira urabona robert asa nk'ukinnyi inyuma agerageza amanota ya kure ndetse ndetse na na mpoyo atere nubwo akina nk'umufowadi ariko urabona ko akenshi gupenetera nta gikora cyane ahubwo aragerageza guterera kure ari naho ingufu nyine z'abakinnyi ba aperi ziri kurusha uko wenda bakwiringira ibintu bya robo cyane cyane ko igihagararo cy'abakinnyi bo muri yesu marasiri kirigaragaza atera majoka afite hafi metero imwe na santimetero afite metero ebyiri na santimetero icumi ni urwego aha rero kwiringira uburebure ntabwo aribyo biri gukora ahubwo bariringira ubuhanga na tekinike ku buryo twavuga tuti muri iyi minota ishize atari nta kosa yakoze kugeza ubu ngubu ebyiri
jean claude munyandinda kugeza ubu nk'uko wari ubivuze ni amanota Ah, ikipe ya aperi ikomeje kuza imbere n'amanota cumi na ubwo ni- nanga- ni cumi na ni cumi n'abiri ni amanota cumi n'ane ni amanota cumi n'ane ku icyenda ni amanota cumi n'ane ku icyenda Cumi- ni cumi- inyuma y'amanota atanu cumi n'ane ku icyenda uyu mukinnyi noel obadia nk'uko mwakomeje kubivuga niwe kugeza ubu ufite amanota menshi yamaze gutsinda amanota atanu mu gihe ah, ku ruhande rwa us monastil marcus christopher crawford ariwe uri imbere n'amanota atatu Ah, jean claude munyandinda hari umukinnyi wa aperi iherutse kugura uyu nguyu nta wundi ni israel otobo uyu mukinnyi uramwibuka ko yakiniye ikipe ya dinamo mbere y'uko ah, isezera mu irushanwa kubera ibibazo bya logo ya visiti rwanda abantu bari batekereje ko ah, israel otobo ashobora kuzakina iyi mikino ariko wenda ah, ndi- nibaza ko amategeko atamwemereraga
Ah, nibyo nibyo yakinnye ikipe ya dinamo ndetse anitwara neza mu mukino wakinnye bwa mbere n'ubwo nyine dinamo yaje guhagarikwa kubera kutubahiriza ibyasabwaga na regoma y- y'iri rushanwa aha rero yarasezerewe ariko niko bimeze amategeko yo muri basketball africa league eh, ni ukuvuga ngo iyo wageze muri iki cyiciro nyine cyo- cyo mu matsinda cya conference ubwo ni nkaho ikaze ifatwa nkaho ari ikaze ya nyuma n'ubwo nyine haba hazazana za playoff ariko ntabwo yaba yemerewe gukina amakipe atandukanye kandi asa nkaho ari muri faze zimwe ibyo rero ntabwo amategeko abyemera ariko nyine buriya imwibikiye ahaperi basketball club iramwibikiye mu mikino izakurikiraho aha rero ni n'umukinnyi mwiza ukiri mutoya nawe ku myaka hafi makumyabiri nibwo nta nubwo yari azi yize aracyari kuri cumi n'icyenda bigaragara ko o, nubwo wenda atabafasha muri bar ariko ashobora kubafasha muri shampiyona nayo yaje kugera mu ku rwego rukomeye playoff mu minsi iri imbere zaba zikinwa kamarampaka aho rero bizasaba ko eh, abakinnyi nk'aba ngaba barebare eh, b'abapivo eh, bisaba ko bakwifashishwa eh, cyane cyane ko bigaragara ko nta mukinnyi w'umupivo twavuga ko ari ngenderwa muri aperi kugeza ubu ubwo rero yaba ari inyegera nziza eh, ikipe ya ya es monasiri nayo izamutse ikaba igeze cumi n'abiri cumi n'abiri ya es monasiri kuri cumi n'ane ya aperi igihe buri minota itatu aperi ariko itaravuga ijambo ryayo rya nyuma akiseri poyo akiseri poyo kwandikwa ageni ageni fayila winjiyemo reka turebe amanota abiri meza cyane ya ageni kina imikino iri gukina neza cyane cumi n'atandatu aperi basketball club kuri cumi n'abiri ikipe ikomeza kuza imbere ikina ifite confidence bigaragara ko nta bwoba Eh, ari nako nyine ariko ikipe nayo itayoroheye yesu manasiri nayo ivuga iti ikipe twirinde ko yashyiramo diferanse nini eh, bamaze gukora rampulasima binjizamo Ah, umukinnyi mushya ni makumyabiri na kane sadio dukure niwe winjiyemo eh, ntabwo ari george williams niwe winjiyemo nonaha eh, ariko umukinnyi eh, bigaragara ko nyine amanota aracyari cumi n'atandatu ape kuri cumi n'abiri ya us marasiri bigaragara ko umutoza yamaze kubona ko amazi atakiri yandi yatangiye gukora rampulasima hinjiyemo george Ati- atikedi williams umunyamerika nawe eh, ngo- ku ruhande rwa us marasiri akaba yinjiyemo asimbura Silas Lahyani wa mugabo w'amarinete eh, APR niyo ifite umupira niyo igiye kurengura ntore habimana nawe yinjiyemo mu kanya kwande kwa adoni adoni si yageje abiri turebe aramwangiye aramwangiye ntabwo iminsi yose yari ari ku cyumweru barizamukiye kanuni kanuni kwande kwa APR majoke APR majoke eh, igerageje ntabwo ari APR majoke ahubwo ni nimero cumi na kane george williams nawe ni umugabo w'ibigango metero imwe na mirongo icyenda na gatanu winjiye amanota atumye aba cumi n'ane cumi n'ane yose murasiri kuri cumi n'atandatu ya aperi yaragerageje atatu robensi ariko nyine aramwangiye Eh, aragerageje kurebamo nimero mirongo itatu na kane yinjiyemo mu kanya rampurasoma abdulaziz ahmed twavugaga wa munyamisiri w'umwana w'imyaka makumyabiri akaba yinjiyemo uri ku ruhande rwa aperi basketball club Ya- yaragerageje nawe ku- kumarika ariko ba- ikosa bamusinyise reka turebe niba umusifuzi hari itari bumumarire nibyo yamuhaye ra- yatanze ranse kuri ya kosa bakoreye abdullah ahmed mohamed nasser wa apr bigaragara ko apr nibyo ikipe bari gukina irakomeye ariko apr nayo iragaragaza ko nta complexe ifite Eh, meza cyane meza cyane lance ya mbere nako nziza cyane ya abdullah ahmed cumi n'arindwi ya eh, cumi n'atandatu eh, cumi n'arindwi ya apr basketball club kuri cumi n'ane ya es monastir cumi n'icyenda na gatatu lance ya kabiri ntabwo igezeyo rwose imbaraga zibaye nkeya ni ukuvuga ngo umupira ugiye gushyirwa ku ruhande eh, hagiye kuzamo ba ba- ba bantu bashinzwe gutunganya ikibuga ibiganza byose ari mu kibuga jean jacques rito bavuga bati super sub irabaye cyangwa se iyo yinjiyemo akenshi aba yitezwe impinduka akaba yinjiyemo asimbuye william robin nawe wagerageje gukina neza bigaragara ko rero rampasi nubwo batangiye kugenda zimenyerwa bigaragara ko irangi ryatangiye umukino isoko yatangiye gufata irangi ariko na wese murasira ariko ishyiramo imbaraga cumi n'arindwi aperi kuri cumi na tandatu inota rimwe ryonyine risigaye no kwitonda shobozwa shobozwa atatu ariko aramwangiye kwande kwa poyo poyo kwande kwa shobozwa n'ubundi ntabwo ari shobozwa ni amanota cumi makumyabiri n'atandatu ya wese murasira kuri makumyabiri ya aperi atatu meza cyane atsinzwe na william na adonikira bigaragare ko bigaragare ko uru rugamba rutoroshye rwema urugamba ntirworoshye uriya mwana muhamedi niwe wari umaze gushyiramo ayo atatu amasegonda asigaye ni mirongo itanu amanota makumyabiri ya aperi basiketibolo club kuri cumi n'atandatu y'ikipe ya us monastil aragerageje ateka majoka abiri cumi n'umunani kuri makumyabiri amasegonda ni mirongo itatu asigaye aragiye ninde adonis fila Adonis Fila wa Aperi Basketball Club. Adonis Fila, Adonis Fila arazamutse agerageje yawuhaye ntore ntore ntore kwa Adonis Fila aragiye Adonis Fila agerageje abiri reka da umupira ukaba wifatiwe na nomero makumyabiri na kane Sadiu Dukure arazamutse kuri Crawford Crawford kurofodi abiri meza cyane makumyabiri kuri makumyabiri jean claude munyandinda karita ya mbere irangiye aya makipe anganya amanota makumyabiri kuri makumyabiri bivuze ko nta makipe mu by'ukuri umuntu yavuga ko asa nkaho anganya imbaraga ikipe ya us monasitiri uribuka mu mikino cyangwa se mu marushanwa yabanjirije abantu ni ikipe abantu batinyaga ariko umuntu ntiyatinya kuvuga ko amakipe asigaye nta bwoba agitewe n'iyi kipe ifite amateka manini cyane ku mugabane wa afurika
nibyo nibyo amakipe yatangiye kuyitinyuka nyine nibyo cyane cyane byatangiye urebye muri mu mikino yo mu itsinda rya sahara bibiri na makumyabiri na kabiri nubwo ikipe ari wo mwaka yataye n'igikombe ariko uribuka ko ikipe ya reg basketball club yayikoze mu jisho bahuriye muri irushanwa ryo muri rya sahara reg basketball club irabatsinda nubwo nyine ibyabaye muri kigali arena mu rwego rwa kimwe cya kane kirangiza muri playoff byabaye ibindi bindi icyo gihe nibwo ikipe ya monasitiri yazanye imbaraga nyinshi n'umujinya mwinshi isigaye no ku gikombe mu gihe ahubwo ikipe yari yabatsinze ariyo reba sego sede bamwe babyitse kwivangira igeze kigali ikurwamo n'ikipe itari nitezwe na benshi ariyo fokus hamwe polisi yo muri kameruni nicyo nyine cyiza cy'uko amakipe atungurana niba rero ikipe ya yose manasitiri ishobora gutungurwa gutya ugasanga iratsinzwe umwaka ushize ubwo yanavuyemo nabi cyane iciye mu cyanzu aha rero turavuga tuti ateri basketball club yatangiye neza kuba bari kunganya wenda ateri basketball club yakunze kuza imbere nta muntu ntawayizoba ntawayitera ibuye niko bigenda nyine basketball ntabwo watsinda wenyine n'uwo muhanganye nawe aba afitiye inyota makumyabiri kuri makumyabiri ni ikigaragaza ko kugeza ubu nyine amakipe ari ku munzani uringaniye aha rero ni nacyo umuntu yakwifuza ati no mu mukino no mu tundi duce tugiye gukurikiraho dutatu dusigaye amakipe akomeza agaragaza imbaraga ku mpande zombi ku buryo ku buryo hatazamo dezetiribe cyangwa ngo ubone ikipe irarusha indi aha rero biri abantu benshi bakurikirana umukino baba bifuza ko amakipe nyirago ahangana kugeza ku munota w'indunduro rero nguwo mutoza mazeni tarasi abwira robert ati genda mukomeze uko mwatangiye ikipe ntibarusha ikipe irakinisha mukora ibyo mushoboye kandi nta kidashoboka ateri irakomeye nk'uko yose umuntu atiri ikomeye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda gahunda idasanzwe aho ijwi ry'amerika irimo kubagezaho imikino ya basketball africa league imikino yo mu itsinda rya sahara itsinda rya sahara ritangiye uyu munsi aho ikipe ya aperi basketball club yo mu rwanda irimo gukina na us monastir yo muri tunisiya muri iri tsinda harimo kandi ikipe ya as duwani yo mu gihugu cya senegal ndetse na rivers